mwanya wumviriza radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza kuri mikoro muri kumwe na aloyizi bigirimana kazi mu biganiro byacu kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri efeme mirongo inani n'umunani ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri efeme ijana na zine n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi twumvikanira kuri efeme mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda no kuri efeme mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri musamiraniro washington dc ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
kuva mu gitondo cumi n'imwe ndi mw'ibarabara ntondeye igitoro gushika n'ubu ubu aho nsanze nyene noshika ubwo ihamana yahandi ntabyo mbona kuko ntituzi ikiriyo ngene kingana ari naho n'uburyo bari batuza bati kirakamye uyu ni umuntu afise imodoka avuga ku ngorane zo kuronka igitoro mu gisagara ca bujumbura mu burundi inkuru co kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya radiyo ijwi ry'amerika ishyirahamwe ry'abaguzi mu burundi rimenyesha ko umuti w'ubukene bw'igitoro utaratorerwa umuti n'aho ingingo zifatwa ibyo bishyikirijwe inyuma y'aho ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka amasoko nta nguvu bufashe ingingo yo kugera amasaha atangirwa ko ibitoro ku masitasiyo mu burundi ni inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu fidelite ishatse ubushikiranganji bujejwe ibitoro bwaraye buvuye mu gacerere hari ku mugoroba kuri uyu wa gatatu igihe ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu bwasohora itangazo ririmwo ingingo yo guhangana n'ubukene bw'igitoro muri izo ngingo harimwo izo gushinga umwanya amasitasiyo akorerako daniel mitabakana ni umuyobozi mukuru ajejwe ibitoro ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu igikorwa cyo kudandaza ibitoro kibwirizwa gukorerwa mu masitasiyo gusa bagiye gukora kuva uno munsi hagati y'isaha imwe yo mu gitondo n'isaha cumi na zibiri z'umugoroba abadandariza ibitoro mu masitasiyo bategerezwa kudandaza gushika igitoro baranguye mu bubiko cose giheze naho izo ngingo zafashwe mu ishirahamwe ry'abaguzi ya buko babona ko atakindi zizofasha noweli nkuru nziza arongoye iryo shirahamwe ikinyisho na buke buke kuko inyisho yoyo ni uko batwiriza yuko kitazosubira kugora ku buryo abantu batonda murumva rero ko atari nyinshi ni intango y'inyishu kugira ngo na gikeya kiriho gitabikanyije twofata nk'icyerekeye amasaha bavuze ibitoro bishobora kuzoba kiriko kiratangwa ayo masaha ahuriranye n'amasaha y'akazi yerekana yuko abakozi bazoca bugara amabiro bagiye gutonda ku masitasiyo bigaca bituma rero ibyo kugwiza umwimbo bigabanuka ukaba nkako mu gisagara ca bujumbura n'ubu haracibonekeza ubukene bw'igitoro mu gitondo co kuri uno wa kane aho twatembereye hagati mu gisagara twasanze amasitasiyo ya kobire yugaye ariko izangen mu nyakabiga mu bwiza mu kigobe na sitasiyo interpetrode muri quartier asiatique zakora imodoka ziharugwa hagati ya mirongo itanu n'ijana nizo zari zihatonze naho batashimye ko tubafata amajwi bamwe bakorera kuri ayo masitasiyo batubwiye yuko babona ko mu gihe amasitasiyo yahawe amasaha yo gukorera ko bitagiye korohereza abarondera igitoro ku bwabo n'igihe cyatanga umwanya wose kibonekeye ko hibonekeza imiduga irara ku masitasiyo igitondeye ubera abo twaganiriye bakabona yuko ibintu bigiye kunyuka ku rundi ruhande naho abadanazi igitoro twaganiriye bavuga yuko ubagiye kuronka agahengwe nari igihe igitoro kibonetse hari igihe barara ku kazi kubera ko bahora baheza gukora bwije kuva mu gitondo cyo kuri uno wa kane ibitoro aho twaciye twabwiwe yuko byatanguye gutangwa igisaha imwe y'igitondo ariko naho biruko n'ikibuza ko abakirondera bazinduka uyu numwe bari batondeye igitoro yewe isaha cumi n'imwe n'inusu nari mbyusa atanga gutonda ngaho kuri sitasiyo ngahaye mu kinindo yo haruguru aho hama ndabona ko bidahava bikunda ko nshikirwa sinzi umuntu avuze ati ahaye manuka hepfo murashobora kuronka kuva mu gitondo cumi n'imwe ndi mw'ibarabara ntondeye igitoro gushika n'ubu ubu aho nsanze nyene noshika ubwo ihamana yahandi ntabyo mbona kuko ntituzi ikiriyo ngene kingana ari naho n'uburyo bari batuza bati kirakamye mu ngingo ubushikiranganji bujejwe ibitoro bwaraye bufashe hamwe yo kuranga babicishije ku mbuga ngurukanabumenyi amasitasiyo azoba afise igitoro ariko rero ivyo ku bwa nowela nkuru nziza arongoye ishirahamwe ry'abaguzi abuko vyari kuba vyiza ayo masitasiyo afise ibitoro avugwa mu maradiyo kuko ari nayo yumvirizwa na benshi aho ni mu gihe abarundi bose badafise ubushobozi n'ubumenyi bwo guhurumbira imbuga ngurukanabumenyi i bujumbura fidelite ishatse ijwi ry'amerika arakoze fidelite igiciro cy'ikawa ihishiye gitegerezwa kutaja munsi y'amafaranga amajana atanu y'amarundi ku kiro muri rino yimbura ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iyo ni imwe mu ngingo za leta y'u Burundi mu gisata c'ikawa zashikirijwe kuri uno wa kane n'umushikiranganji jejwe uburimyi n'ubworozi Evariste Nzikobanyanka niwe yaduteguriye iyi nkuru ashikiriza itangazo ririmo izo ngingo zerekeye igisata c'ikawa umushikiranganji Theogide Rurema yibukije ko izo ngingo zafundikiwe mu nama zibiri zaremeshejwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu kuberwa n'igisata c'ikawa izo ngingo zije guherekeza isekeza ry'isarura ry'ikawa ry'umwaka wa bibiri na cumi n'indwi ushira wa bibiri na cumi n'umunani ritangurana na kuno kwezi kwa gatanu umushikiranganji ajejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi yatangarije abarimyi b'ikawa igiciro ntarengwa c'uno mwaka na zimwe mu ngingo mperekeza igiciro ku murimyi w'ikawa gitegerezwa kutaja munsi y'amafaranga y'amarundi amajana atanu ku kiro c'ikawa ihishiye ihemba y'ikibiriraho cash rirabujijwe ihemba rizogirwa mu biringo bibiri ikiringo ca mbere kizoba imbere y'uko ukwezi kwa rusama kurangira mu turere ikawa imaze gushogwa ihemba rya kabiri naryo rikazoba imbere y'impera z'ukwezi kwa mukakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi isekeza ryo kwimbura ikawa y'uno mwaka rigiye gutangura mu gihe havugwa mu gihugu ibigo vyegeranirizwamwo ikawa bitemewe n'amategeko kuri ico kibazo umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi avuga ikigiye gukorwa ibigo begeranizamo ikawa ihishiye bitegerezwa gukoreshwa n'abafise uburenganzira gutonorera ikawa imuhira birabujijwe mu turere dusanzwe turimo amatonorero y'ikawa iyo ngingo ntiraba intara za ruyigi rutana na cankuzo umushikiranganji deogide rurema aha gasopo abagurisha umwimbu w'ikawa y'u Burundi mu kinyegero asaba abajejwe intwaro n'umutekano gushira mu ngiro izo ngingo bagacungerana cane cane umwimbo w'ikawa nturenga imbibe uburundi buhana n'ibindi bihugu twashaka kumenyesha ko leta y'uburundi itazokwihanganira uwo wese azogurisha ikawa mu kinyegero tuboneyeho n'akanya ko gusaba abajeje intwaro kuva hejuru gushika hasi hamwe n'abakomiseri b'intara ziri ku mbibe kuhagabira kugira dutuze iyo ngeso mbi isubiza igihugu mu ihumbi mu gihe leta yariko ikora uko ishoboye kose kugira ngo umwimbu w'ikawa nziza kandi y'akanovera wiyongere izo ngingo zifashwe mu gihe ku rubibe uburundi buhana n'u rwanda hari amakuru avuga ko abarimyi bamwe bamwe b'ikawa bo mu ntara za ngozi na kayanza bashorera ikawa yabo hakurya y'uruzi rwa kanyaru aho bayigurisha menshi mu gihe ikawa mu burundi izogurwa ku mafaranga amajana atanu ku kiro ayo makuru avuga ko hakurya mu rwanda ikawa y'uburundi igurwa amafaranga igihumbi y'amanyarwanda ku kiro umurundi aheruka gufatirwa ku rwego rw'uburundi n'u rwanda ni uwo muri komine kabarore mu ntara kayanza yagirizwa na parike y'iyo ntara kuba yari kugerageza ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kane guheze kujabukana ibiro cumi vy'ikawa mu rubanza rw'ikibiriraho leopold bizindavyi w'imyaka mirongo itanu n'itanu yaciriwe gufungwa umunyororo w'imyaka itatu n'amande y'ibihumbi ijana mu mafaranga y'amarundi mwomenya ko igiterwa c'ikawa kiri mu biterwa vyinjiza buri mwaka amafaranga y'agaciro mu kigega ca leta ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika akoze Evariste dusimbire mu karere imyidogo ni yose ku barundi bahungiwe mu ikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu mu Republika iharanira Demokarasi ya Kongo abarundi bidoga bidogera abaganga ko batabitaho bishemeye iyo bakitswe n'amagara byinshi kuri ino nkuru numenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo uku kwinubira imitangire ya serivisi abagwayi bo mu nkambi bagana isantere de sante yo mu rusenda bavuga bikaba byarafashe indi ntera ikomeye kuva impunzi z'abarundi zigereye mu rusenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho iki kigo nderabuzima cyari gisanzwe gifite ubushobozi bwo kuvura abaturage ibihumbi umunani ubu gisigaye kivura abaturage basaga ibihumbi mirongo itatu zimwe mu mpunzi z'abarundi ijwi rya amerika ryasanze kuri ibi bitaro byo mu rusenda zitonze umurongo zitegereje kuvugwa zivuga yuko zihabwa serivisi mbi kuko hari igihe zimara umunsi wose zitaravugwa kubera ubwinshi bw'abarwayi baza bagana ibyo bitaro urabona je ikibazo mfise hari igihe uza ngaha kwa muganga urembye buri mu ihari mbi kabisa Wahas- ukahasanga abantu benshi babwira muganga ati jewe ibibazo byanje bimeze uku agaca atangura gutomboka akagutuka agatangura kukubwira nabi cyangwa ugafatwa gafura mu ijoro waza bakakubwira ngo kubera iki waje mu ijoro kubera ko utarindira buce nayo indwara kandi ntisezerana aho ufatiwe ariho utegerezwa nyine kugira kwa muganga Eh, nibyo bibazo dufise ibyo ahantu bipfira ngaha turaza gutonda saa moya aho botangira hakiri kare bakaguma uko bataravura abantu mbo bapimye abantu rero nabo bakaguma ngaho tukagenda gutondera imiti nyine bagatanga imiti badashaka nyine bakaduheza imiti idakwiye uretse kuba aba bagwayi bamara umwanya muremure bategereje kuvugwa bashira imbere ikindi kibazo cyo kuba hari igihe bahabwa imiti itajanye n'uburemere bw'indwara baba bafite baratwakira mugabo ariko batwakira nabi bivanye n'indwara baba bagutoye nk'iyo uri kurasaba nk'imiti nk'indwara bagutoye baguhereza imiti idakwiye gute uvuga ko idakwiye ngo hari biba bivanye n'indwara baba bamaze kugutora baca baca baguhereza iyindi miti uzakumva ngo tugenda kurondera imiti kuri farumasi kandi kandi baba baje kwa muganga hariho nk'ibinini bimwe usanga hatabihari nk'ama- nk'ibavuze nka za kinini za nde baziba bazigutuye nk'indwara yazo usanga atazo baguhaye bikagenda gute icyo gihe umva cyukoro ugenda nimba udafise amayero ugenda kwirondera ku- kuri farumasi uca wihangana imiti ye cyane bakunze kubohereza hano iyi abantu kuduza za paracetamol na za modiyakine z'abana na za modiyakine z'abana n'ibijya barasere nk'iby'abana baba bahaye ko baracibwa mu mugabo nk'iyo bagutoye nk'indwara nk'iyo uri umuntu akuze bivanye n'indwara baba bagutoye nta mi- nta bi- nta miti yawe ushobora kuronka hari igihe baguhereza transferi yo kuja kwa nundi nk'ibagore dansfine kugenda nawe in- inondo bivanye n'ingene mu rugo rwiwe aba atakuntu uba atamuntu uba usi- usize muhera gusigara arakurabira urugo urumva uca wemera kuguma ngaho
mu kwivuza ahangaha no kuri turaza ariko ntabwo ari byiza baraduha barashobora kuguhereza nk'imiti ita- idasitayira umwana bahaguhereza nk'agaparasitamoro kamwe bagaca bakubara ngo ugacemo kabiri ugaca usanga umwana aguma agendera n'ubuzima bubi byinshi akari ukuri baze badusayidiya baduha imiti ikwiye kugira abana bacu ubuzima bwabo bugendere neza nk'uko twari turi mu bururu umuyobozi wa centre de sante yo mu rusenda ite lumona omba prosper yemeza ko iki kibazo cy'ubwinshi bw'abarwayi ari cyo gituma abarwayi bahabwa serivisi zitanoze kuko hari abarwayi batangira kuza kwisuzumisha amasaha ya saa kumi n'imwe z'umugoroba kubera kwanga kwirirwa batonze umurongo ariko uyu muganga ntiyemezanywa n'abarwayi bavuga yuko bahabwa imiti mike aha akaba yagize ati ibyo njye sinabyemera kayite wa santere de sante kubera ko umuterankunga udufasha mu by'imiti ajya aduha imiti ihagije kubera ubwo buryo buri murwayi ahabwa imiti ihagije nk'uko uburwayi bwe buba bumeze ariko birashoboka yuko hari abantu batazi imiti ko hari uburwayi buvurwa n'umuti umwe cyangwa ibiri ariko umurwayi bamuha iyo miti akavuga ngo bamuhaye imiti mike ariko biba bingana n'indwara umurwayi aba yabwiye umuganga uyu muyobozi akomeza asobanura ko hari intambwe ishimishije imaze gutegwa kugira ngo hanozwe serivisi nziza ku barwayi dore ko mbere y'uko impunzi z'abarundi zigera mu rusenda bari basanganwa abaforomo batanu ariko kuri ubu bakaba bageze ku baforomo makumyabiri n'umwe abarwayi bakaba basaba ko umubare w'abaforomo wakwiyongera ukava kuri makumyabiri n'umwe kugira ngo iki kibazo cy'ubwinshi bw'abarwayi bagana iyi centre de sante bahabwe serivisi nziza aho kwirirwa babakangurira kuza kwivuza mu gitondo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi ry'Amerika mu rusenda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murumviriza ijwi rya amerika mu cegeranyo cy'umuryango uharanira uburenganzira bwo kumenyesha amakuru reporters sans frontiere u rwanda ruza ku mwanya w'ijana na mirongo itanu n'icenda ku bihugu ijana na mirongo umunani mu rwego rw'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru abanyamakuru Cleophas Barore akora mu kigo cy'igihugu cyo gutangaza amakuru mu Rwanda na Oswald Mutuyeyezu umwanditsi mukuru wa City Radio y'i Kigali basanga mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru babisobanuye mu kanya gaheze mu kiganiro muri Isanga Cleophas Barore niwe atangura
aha uragira uti kuki u Rwanda rufite umwanya mubi muri ikigeranyo cya reporteri sans frontiere icyo ni ikibazo tubaza ariko natwe duhora twibaza hagiye gushira ngira ngo imyaka ine itanu ikurikiranye icyo kigeranyo usanga u rwanda ruri muri iyo myanya y'ijana na mirongo itandatu ijana na mirongo itanu rukazamukaho umwe rukamanukaho ibiri rukazamukaho ibiri rukamanukaho umwe nuko ni umwanya mu by'ukuri utari mwiza ariko nanone twebwe iyo tubisesengura turavuga ngo ese bapima iki wasoma ugasanga barakubwira bati dupima ibijyanye n'amategeko y'itangazamakuru mu gihugu tugapima ibijyanye n'imibereho y'abanyamakuru mu gihugu tugapima ibijyanye n'ubwigenge bw'itangazamakuru tukareba amategeko muri icyo gihugu bakavuga bati icyo tutareba ni gahunda za leta noneho uwabireba ukavuga uti niba ari ibyo bareba bashobora kuba bafite ikibazo cyo kudashaka kureba ukuri kw'ibintu cyangwa se uburyo bwabo bwo kubireba bukaba ari bwo bubabeshya kuko muri ibyo ngibyo bavuga barebaho mu rwanda hari intambwe igaragara yatewe ari ku ruhande rw'amategeko amategeko yaravuguruwe ari ku ruhande rw'ubwinshi bw'ibitangazamakuru birahari ari ku ruhande rw'abanyamakuru barahari gusa nabonye icyo cyegeranyo icyo bavugamo bavuga ngo buriya ngo mu rwanda ngo abanyamakuru baracyabwirwa na leta ngo ibyo gukora ikindi nabonye banenga baravuga ngo muri icyo cyegeranyo nibura iki cya bibiri na cumi na gatandatu ngo buriya ngo mu rwanda ubwo hari amatora y'umukuru w'igihugu ngo birashoboka ko abanyamakuru batazisanga ubwo rero iyo ni domene ya probabilite niba ari ibyo batangiraho amanota ni abarimu batanga amanota nabi hanyuma wavuze n'iby'abanyamakuru ubwabyo amashuri yigisha itangazamakuru nayo yariyongereye amashuri yigisha itangazamakuru reka tubanze tuvuge ko n'igihe atari ahari hano mu rwanda ariko uyu munsi ayo mashuri yariyongereye yaba kaminuza y'u rwanda yaba n'amashuri yigenga ayo mashuri arahari kandi tomasi ntabwo babwira n'abakurikizwa ibya amerika ko ubu dufite abanyamakuru batari bake bari mu mwuga barangije muri ayo mashuri twebwe rero bari kuri tere tubona mu by'ukuri hari intambwe nini igenda iterwa n'ikindi hari icyegeranyo gikorwa n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere cya rgb rwanda gavunensi bodi ufashe rwanda midiya baromita ya bibiri na cumi na gatandatu kugira ngo yakurikirane ya bibiri na cumi na gatatu iya bibiri na cumi na gatandatu igaragaza ko kuva muri bibiri na cumi na gatatu kubera ibintu byinshi byakozwe ivugururwa ry'amategeko gushyiraho ikigo nk'iki ngiki cya rwanda midiya komishoni gushyiraho itegeko ryo gutanga amakuru nubwo ritareba abanyamakuru gusa reba na buri muturage kuvugurura icyari ikigo cya leta cy'itangazamakuru cyitwaga orenfo uyu munsi akaba ari rwanda broadcasting agency gushyira media high council ukwayo icyo cyegeranyo cya rgb kigaragaza ko mu by'ukuri kuva muri bibiri na cumi na gatatu ibyo byose byakorwa kugeza uyu munsi hiyongereyeho amanota agera ku munani n'ibice icyenda ni intambwe kandi baba babaje abantu banyuranye babaza civil society bakabaza abanyamakuru ubwabo babirimo bakabaza n'impuguke hanyuma rero wakwibaza ngo ese niba rgb igaragaza ko intambwe iterwa yongeraho amanota hanyuma bariya bavandimwe bo muri reporte sans frontiere bo bati mwazamutseho umwanya umwe nubwo n'amanota baba batanayagaragaje uribaza ngo ninde ureba ibiri byo ninde ureba ibitariko ariko birumvikana ureba ibiri byo n'uri kuri tera ntabwo tuhamya ko reporte sans frontiere bagera inaha ngo batubaze barore cleophas umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru b'igenzura rmc ndagushimiye hanyuma rero na oswald mutuyeyezu umwanditsi mukuru muri city radio niko oswald we wowe urakeka iki Eh.
cyegeranyo giha umwanya mubi w'u rwanda kubera iki okay ntekereza yuko o, ari amakuru duha abadukurikiye cyangwa se abadukurikira ibinyamakuru byo mu rwanda ni iki kiba cyanditsemo amaradiyo yo mu rwanda ni iki kivugirwaho televiziyo zo mu rwanda ni iki zerekana ese abaturage b'u rwanda bo o, ubwabo bavugisha itangazamakuru bisanzuye ntekereza ko ari bene ibyo ngibyo o, bareberaho Eh, ejo twakoze izo mpaka kuri radiyo kubera yari umunsi nyine mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru abaduhamagaye batubwiye ko nabo ubwabo hari amakuru batinya guha abanyamakuru kubera gutinya eh, inzego z'ibanze icyo kintu rero gishobora kuba cyatuma duhora turi ku myanya mibi Eh, ikindi nyine unasuzumye ni na content ni ukuvuga ibiba biri mu bitangazamakuru byacu usanga nubwo dufite ibinyamakuru byinshi cyane amaradiyo arenga mirongo itatu eh, ubutumwa buba burimo bujya gusa Eh, hanyuma izi mbuga za interineti ubu nizo zigezweho cyane hano mu rwanda usanga inkuru ziriho n'ubundi zisa bamwe banaterura iby'abandi bakabyiyitirira Mm.
televiziyo mu rwanda zariyongera ariko hiberaho imiziki mpuzamahanga hiberaho amafilime mpuzamahanga mu by'ukuri eh, intambwe mu bwinshi bw'ibitangazamakuru iraterwa ariko mu bijyanye n'ibinyuzwamo content ntabwo intambwe igaragara cyane ikindi eh, usanga inkuru nyinshi tuvuga zishobora gutinyuka zikanenga meya zishobora gutinyuka zikanenga gitifu w'umurenge ariko niba hari abaminisitiri wenda bagira ibintu batakoze neza usanga ibitangazamakuru byacu bitabavuga Eh, muri iyi minsi bari kuvuga amafaranga y'igihugu nka miliyari cumi n'eshanu zidakoreshwa abadepite ubwabo nibo babaye ba mbere kubivuga itangazamakuru rikabyikiriza kandi nyamara itangazamakuru riramutse riri yarindi kuko ricengera ritera intambwe ya mbere ryagombye kuba ari naryo ribivumbura mbere y'uko n'abadepite benda babivumbura cyangwa se babivugaho uyu mwanya rero baduha akenshi usanga ni mubi rwose twifuza ko waba mwiza ariko nanone amateka yacu umuco wacu nk'abanyarwanda kutavugira ku karubanda kuvugira mu matamatama ibyo bizatuma iteka n'igihe cyose eh, umwanya u rwanda ruhabwa na reporters without borders uba mubi Mm.
ikindi hari abanyamakuru bagiye bahunga muri bya bihe eh, bya mbere nka bibiri na cumi ntabwo baragaruka wasanga wenda nabyo babireba baramutse bagarutse ntekereza ko byaduhesha amanota so ni ibitekerezo ndi gutanga kuri telefone dufite alexi alexi uyu mwanya u rwanda ruriho biragaragaza ko eh, ubwisanzure bw'itangazamakuru mu rwanda nta buhari kabisa none n'abazi abagabo batumirwa ubwisanzure babubuzwa ni leta ibibabuza ese ni abanyamakuru ku giti cyabo ye alexi urakoze reka na oswald mutuyeyeza ahari nkawe w'umunyamakuru ukorera radiyo yigenga leta ijya ibabuza kwisanzura narabigenzuye usanga nta sisiteme iri mu ku- ku muryango rps moteri ya leta yo kuniga itangazamakuru narabigenzuye nta bihari kereka niba hari abandi babibona ukundi nta rwego cya- rwo muri guverinoma ruhari rushinzwe kuniga itangazamakuru usanga na- abariniga ari abantu ku giti cyabo uzasanga hari nk'uturere aho meya yabwiye abavisi meya be bakabwira n'abagitifu bati ntimugapfe kuvugisha igitangazamakuru iki n'iki yemwe hari n'umuguverineri umwe usibye ko atakiriho wari warahaye akato ibinyamakuru bibiri yarabimbwiye mugira inama ko ahubwo ibyo binyamakuru bizajya bimwandika nabi ko icyiza yagifata kimwe bikareshya yarabyubahirije agira amahoro hari nka meya w'akarere ka ngoma wabwiye abagitifu be ko nta n'umwe wemerewe kuvugisha itangazamakuru we atamuhaye uburenganzira ibyo twarabisakuje ntekereza ko byakosowe wenda hanyuma hano hakurya kamonyi ibyo naho bisa nk'ibihari kuko hari abaturage ba- bari barashyizwe kuri lisiti y'abagomba kugenerwa inkunga y'ingoboka bagategereza ya nkunga y'ingoboka bakayibura babibwira umunyamakuru wacu witwa papi valence ndahiro hanyuma abayobozi babo barababwira ati ok fikire bizajya ibaha ayo mafaranga n'ubundi ikibazo mwakijyanye mu itangazamakuru ikindi kiri kamonyi ejo bundi hari umunyamakuru w'ikinyamakuru intyoza witwa teogene wasagariwe n'umwe mu bakozi bakuru b'akarere avuga ngo uyu ni icyari ngo uyu eh, ngo ni uwo kwitonderwa ariko abayobozi b'akarere bumvise ibyasakuje basa n'abasaba imbabazi uwo munyamakuru aho uzasanga bubatse sisiteme ijya kunega itangazamakuru ni ku rwego rw'uturere kumanura hasi ku rwego rwa central government nta gihamya n'imwe ndabona nta gihamya n'imwe ndabona Eh, naho ku byerekeranye n'abaturage batinya kuvuga nyine batinya abo bayobozi b'inzego z'ibanze babegereye b'umunsi ku wundi wa mutu- wa wundi ajya gusaba serivisi ni nabyo ejo bundi minisitiri w'ingabo jean giruti kabarebe yavugaga ati abanyamakuru mwebwe muravuga ibyo muvuze bikumvwa abaturage bakabyumva bakanabyubahiriza ariko iyo bivuzwe n'umuyobozi w'urwego rw'ibanze abaturage bashobora kudahita babyemera kubera abahorana nawe kubera bakugongana kenshi so ikibazo rero nk'uyu mwanya usanga barahaye u rwanda sinzi niba twavuga ko tutawukwiriye kuko mu rwanda hari ibintu byinshi byinshi byo kwigengesera ibyo bita tabuzi za Mm.
kirazira nyinshi nyinshi kubera amateka jenoside yakorewe abatutsi ya- yatumye haza za kirazira nyinshi nyinshi cyane tugomba kubana nazo tukazakira bari abazungu ntibabyumva ntibabyumva ukuntu tubana nazo ariko ni ibyacu bityo rero uyu mwanya baduha nta mpamvu yo ku- kurwa- kurwanira umwiza kurushaho ahubwo igikuru ni ukureba se uko twitwara kuba- kugendanye n'ibyo dukeneye kuko izi raporo nyuma nta- nta n'ikindi zi- zungura ndatekereza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru n'abanyamakuru mu rwanda kuri telefone dufite yosefu yosefu we akabazo nari mfite ndashaka kukabaza cleophas barore umuntu w'inararibonye kandi nk'umuyobozi wi- ushinzwe urwego rw'abanyamakuru bigenzura ujanishije nk'ubwisanzure bw- bw'itangazamakuru mu rwanda byaba bihagaze bite ku ijana cleophas we karame karame nuko rero mubwire oya ndabimubwira Ah, ndahera ku cyegeranyo cyasohowe n'urwego rw'igihugu na- n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza rwanda media baromita rwanda media baromita ya bibiri na cumi na gatandatu igaragaza ko muri rusange urebye muri rusange iba yarebye utuntu tunyuranye ireba ubwinshi bw'ibitangazamakuru ku itangazamakuru biha ijambo abaturage uko abaturage bisanzura mu bitangazamakuru ikareba ubunyamwuga ikareba amategeko ikareba uburyo itangazamakuru riho urubuga sosiyete sivile ikareba uburyo itangazamakuru rikorana riha urubuga imitwe ya politike eh, kuko amajwi cya porusantaje muri rusange icyo cyegeranyo gikusanyije ibya rusange cyagaragaje ko itangazamakuru ryari rimaze kugira amanota mirongo itandatu n'icyenda n'ibice mirongo icyenda ku ijana ariko aho ni mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na gatandatu hagiye harimo uh, ibyo bita ibipimo bindi birimo hagati na hagati aho usanga harimo ibipimo bigiye bigera kuri mirongo inani ku ijana mirongo irindwi na kangahe ku ijana eh, ku- ku buryo muri make urumva ko nta manota ajya kugera muri mirongo irindwi ku ijana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ni kuri ico kiganiro tuherahereje ibiganiro vyo kuri uyu mwanya bagenzi rero mukundira dijwi rya Amerika uyu mwanya rero naho tugarukiye turashimiye abo bose bagiz- bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikirana cyane cyane Fatuma Alimase Kalala yadufashije gutunganya ibiganiro hamwe n'abamenyeshamakuru bakorera mu bice bitandukanye Burundi u Rwanda ndetse no mu karere kuri mikoro mwari kumwe na Aloise Bigirimana twaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi twongere tubatumire mu biganiro byacu bisanzwe muza kumva mu kanya kaza igihe cy'isaha imwe n'igice mu masaha y'umugoroba i Burundi no mu Rwanda mugire umugoroba mwiza